Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatootaa sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata hagayya 23 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 17 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu an bafqaaduu moroodaati. qophii keenya galgala kanaa keessatti dhukkubni mpox jedhamee beekamu biyyoottan afrikaa biraa irraa akka gara itiyoophiyaatti hin seenne hojjetamaa jiraachuun isaa ibsamuusaa naannoo tigraay keessatti dhibee kolooraatiin namoottan du'uu isaanii waa'ee wallabdee soomaaliyaatii fi itiyoophiyaa gidduu jiru irratti waan turkiin hojjechaa jirtu. akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa oduu ijoo biyya keessaatii fi biyya alaatti darbina nu wajjiniin tura.
akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'an mitiquuf qaaduuti itti aantuun pirezidaantii yuunaayitid isteetsi kaamilaa haaris kaleessa galgala karaa seera qabeessaan kaadhimamummaa pirezidaantii paartii ishee kan dimokiraatotaa ta'uu ishee ifoomsiteetti haasaa ishee keessatti waraanni gaazaa keessaa xumurri akka itti taasifamu waamicha kan dhiyeessite addunyaa irratti abbaa irrummaa irratti duula taasifamu akka deeggartus himteetti qabsoo bara baraa dimokiraasii fi abbaa irrummaa gidduutti taasifamaa jiruuf eessa kan dhaabbadhu nan beeka ameerikaanis gara kam akka taate nan beeka jechuun morkataa ishee kan rippaabilikaanii doonaald tiraampiin faallaa ta'uu ishee ibsiteetti yaa'ii biyyaalessaa paartii warra dimokiraatotaa chiikaagootti guyyoota afuriif taa'amaa ture guyyaa isa xumuraa irratti ga'eettiin ganna 59 baay'ee eegamaa turte kaamlaa haaris uummata ameerikaatti of ibsuun dorgommii ishee fi tiraamp gidduutti taasifamu filannoof kan torbaanonni kudha tokko hafaniiran duula na filadhaa isa dhumaaf akka deemtu of ibsiteetti deeggartoonni paalestiin guyyootaaf bakka yaa'iin biyyaalessaa paartii warra dimokiraatotaa itti gaggeeffamaa jiru daandii irratti sagalee mormii dhageessaa turan irratti haaris dhimma waraana gaazaa keessaa ilaalchisuun haasaa dhageessisteen namoota booji'aman gadhiisisuu fi waliigaltee waraana dhaabuu taasisuun yeroon isaa mala wanti ifa ta'uu qabu. ani yeroo hundaa israa'el mirga ofirraa ittisuu isheen deeggara akkasumas israa'el dandeettii ofirraa ittisuu akka qabdu yeroo hunda mirkaneessuun barbaadas jette pirezidaanti joo baayidan waliin ta'uun waraanichatti xumura taasisuuf hojjechaa jiraachuu kan dubbatte haaris waliigalteen dhukaasa dhaabuu fi booji'amtoota gadhiisuu xumura ni argatas jetteetti haaris kan filatamtu yoo ta'e seenaa pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi keessatti pirezidaantii dubartii ishee jalqabaattaati.
Hordoftoota keenya oduu kana irratti gabaasa bal'aa gara boodaa qabnaa nu hordofuun dagatina gara oduu biraatti immoo darbinu dhibeen weerara maariyyee bineensotarraa gara namaatti darbu amma biyyoottan afrikaa keessatti hammaachaa jiru akka gara Itoophiyaa hin seene hojiin hojjetamaa jiraachuu isaa Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsee jira kunoo oduun kunis bal'inaan.
Dhibeen weerara maariyyee jaldeessa irraa namatti darbu inni maapooks jedhamuun waamamu mallattooleen isaa hanga ammaatti Itoophiyaa keessatti hin argamne kan jedhe Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa biyya ollaa keeniyaa dabalatee biyyoota Afrikaa gidduu galeessaa keessatti argamuu isaa hordofe gara Itoophiyaatti akka hin seenneef hojii to'annaa fi ittisaa jalqabuu isaa beeksiseera. Daariktari Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Masaay Haayiluu ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin dhibeen kun dhibee tasaa ta'uun isaa dhaabbata fayyaa addunyaan erga beeksifamee kaase hojiiwwan ittisuu hojjechaa jirra jedhanii biyyoota dhibeen kun keessatti argame keessaa namoota gara Itoophiyaa seenan irratti qorannaa taasisaa jirras jedhaniiru dhaabbanni fayyaa addunyaa weerara dhibee tasaa ka'ee fi lubbuu hawaasaa balaaf saaxilu jechuun erga labsee torban kan guute yommuu ta'u hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adaanuum ibsa kennaniin dhibeen kun biyya Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti akkaan babal'achaa jiraachuu ibsanii biyyoota ollaattis ce'aa jira. jedhaniiru dhaabbanni to'annoo dhukkuboota afrikaa ibsa roobii darbe baasee tureen immoo bara 2024 kana keessa afrikaa keessatti namoonni 17,541 dhibee weerara maariyee jaldeessaa kanaan qabamuu fi isaan keessaas namoonni 517 du'aniiru jedheera dhibeen kun bineeldarraa gara namaatti akkasumas namarraa namatti kan darbudhas jedhameera gabaasni kan keenedii abaateeti.
naannoo bulchiinsa tigraay keessatti dhibeen koleeraa ji'a tokko keessatti namoottan torba ajjeese namoottan dhibba lamaa fi afurtamii sagal ta'an immoo qabuu isaa hanga'oonni dhimma fayyaa naannichaa beeksisanii jiru naannoo tigraayitti qindeessaan fayyaa hawaasaa kan ta'an obbo mabraatoom habtee akka sagalee ameerikaatti himanitti dhukkubichi saffisaan waan babal'achaa deemaa jiruu fi yeroo amma aanaalee naannicha keessa jiran 25 keessatti argamuu isaa mirkaneessanii jiru. walwaraansi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa ture haalli eegumsa fayyaa hawaasaa irratti waan uume babal'iinsa dhukkubichaatii fi sababa ta'uu isaa. hanga'oonni ibsuu isaanii gabra mikaa'elii gabra madiin kan gabaase oduun itti aanus waa'ee dhumaa dhibee koleeraa kanaa biyya sudaan keessatti weerara dhukkuba koleeraatiin kan ka'een nama ammaatti yoo xiqqaate namoonni 28 du'uun isaanii ibsamee jira oduu kanas mitikkuutu bal'inaan nutti hima.
biyya turtii ji'oota kudha jaaf wal waraansaan lammiileen ishee hedduun qe'ee isaanii irra buqqa'uu rakkoo keessa jiran sudaan keessatti weerara dhibee koleeraa waqtii roobaa eegee ka'uun waggaa lammaffaaf ammas kan ka'eeruun ji'a darbe keessa qofaa yoo xiqqaate namoonni 28 dhibee kanaan du'uu aanga'oonni himaniiru. dhaabbata fayyaa addunyaatti daayiriktarri sudaan shibilee ahibaanii poorti sudaanitti rooyitarsiif akka ibsanitti adoolessa 22 darberraa kaasee naannolee shan keessatti namoota 658 irratti dhibeen koleeraa argameera biyya sababa waraanaan dhaabbileen kunuunsa fayyaa ishee diigameeruu fi ogeeyyiin fayyaa dhibbeentaa afur qabxii sadii keessaa baqataniiran keessatti lakkoofsi namoota du'anii dabaluu malas jedhaniiru haala qabatamaa amma jiruun namoonni kuma dhibba lama sadarkaa dhibeen koleeraa kun daddarbaa jiruun haala yaaddessaa keessa jirus jedhaniiru dhibee koleeraa waggaa darbe ji'a onkoloolessaa bara 2023 irraa hanga caamsaa bara 2024 tti tureen namoonni 12,000 qabamanii kanneen 350 ol ta'an immoo du'uu ministirri ministeera fayyaa sudaan muhammad ibrahim ibsanii dhibeen koleeraa kun waraanichi osoo hin jalqabiin waggoota sagal darbaniif sudaan keessatti mul'ate hin beekus jedhaniiru. dhibeen koleeraa amma ka'ee jiru irra caalaatti kan mul'ateeru naannoowwan kasalaa fi jeedaariifitti yommuu ta'u naannoleen kunneen immoo namoota sababa wal waraansaan qe'ee isaaniirraa baqataniiran miiliyoona tokko qabxii lama keessummeessaa kan jiranidha. jimaata har'aa qindeessaan garee talaallii idil addunyaa ibsa baaseen talaallii doozii 455 sudaanitti erguu kan beeksise yommuu ta'u bakkoota humni waraanaa warra humna addaa yookaan rsf jedhamuun waamaman qabatanii jiran dhaqqabsiisuun ammayyuu rakkisaadhas jedheera.
Muummichi ministeeraa biyya Hindii Naareendiraa Moodii jimaata har'aa magaalaa Keevitti argamuudhaan pirezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskiitii wajjiniin wal arganii jiru. Daawwannaan isaanii lola Raashaadhaa fi Yuukireen gidduutti taasifamaa jiruu fi furmaata barbaachuudhaaf jedhameera. Kun otoduun kunis bal'inaan.
Muummichi ministeeraa Indiyaa Moodiin Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti nagaa buusuuf kaka'umsa mataa isaanii kan fudhataniiran masaraa mootummaa Yuukireen kan Keevitti argamu yommuu ga'an hoogganaa Yuukireen Zelenskiitiin miira jaalalaa guddaan hammatanii dubbisaniiru. Moodiin seenaa keessatti yeroo jalqabaaf Keeviin daawwachuuf kan garasitti imalan waraana waggaa lamaaf walakkaa lakkoofsiseef furmaata dippiloomaasii argamsiisuun yeroo kamiyyuu caalaa ulfaataa ta'a yeroo jedhamutti imalli Moodii kun kan dhagahame. karaa biraatiin immoo humnoonni yuukireen naannoo kurisk kan raashiyaa keessatti weerara guddaa taasisanii kan jiran yommuu ta'u mooskoon immoo gama isheen torbaanota darban keessa magaalotaa fi gandoota bal'aa qabadheera jechuun ibsiteetti muummichi ministeeraa indiyaa moodiin gara keevitti osoo hin imaliin roobii darbe kana poolaandiin wayita daawwatan haasaa dhageessaniin dirree waraanaa irratti rakkoon furmaata argatu hin jiraatu jedhanii indiyaan gama dippiloomaasiin nagaa fi tasgabbiin akka dhufuuf deeggarsa ni taasiftis jechuun ibsaniiru yeroo moodiin keeviin dhaqqabanitti yuukireen. Yuukireen Raashiyaan haleellaa kaababaa naannoo saamiitti raawwatteen namoota lama ajjeesuu ishee ibsiteetti. Puutiin jalqaba bara kanaa irratti keev waliin dubbii karaa nagaa taasisuuf naannoo afur qabiyyee raashiyaa kan ta'an kan seeraan ala qabatanii jiran gadhiisuu qabu jechuun isaanii ni yaadatama. Zeleniskiinis gama isaan marii kallattiin puutiin waliin taasifamu akka hin fudhanne ibsee ture.
Hayyee oduun keenya kanumaan raawwata amma gara gabaasaalee keenya afaniitti darbinaa pirezidaantii yuunaayitid isteetsi joo baay'idhan irra deebi'anii filatamuu akka hin barbaanne erga beeksisanii ji'a tokko booda itti aantuun isaanii kaamilaa hariisii kaadhimamtuu pirezidaantii paartii dimokiraatotaa ta'uu isaanii kaleessa galgala ifatti fudhatanii jiru kaamila hariisii galmeedhaa fi mul'ata qabanu. morkataa isaanii kan paartii rippaabilikaanotaa pirezidaantii duraanii doonaald tiraampii wajjiniin wal bira qabanii kan dubbatanii hoggantuun biiroo VOA kan waayit haawusitti argamu paasii widaakusiwaaraa walgahii chikaagoo keessatti taasifamaa ture irratti argamuudhaan gabaasa qopheessite qabdi jaallanni gammadaatu nu dhiyeessa akka taanutti. you said you had the answer.
What about us? Halkan dhumaa yaa'ii biyyoolessa deemokiraatotaa kanarratti agarsiisa muuziqaa piinkii dabalatee nama hawwatu akkasumas faaruu biyyoolessaa garee muuziqaa kaantiriin weellisamu kan jachiks jedhamu weellisameera. Garuu Kamaalaa Haaris akka hurjii halkanii turan.
On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States.
Namoota seenaan isaanii biyya guddoo lafaa kanarra jirtu kan qofaa keessatti barreeffamuu danda'u hunda bakka bu'uun pirezidantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf kaadhimamuu koo nan fudhadha.
Haaris seenaa jireenya dhuunfaa isaanii kan dubbatan yoo ta'u dhannoo filattoota sadarkaa giddugaleessaa waliin wal qabsiisuun ture.
Karaa haaraa gara fuula duraatti deemnu tarreessinee ka'aa jirra. Hegereen keenya gita giddugaleessaa cimaa akkasumas guddachaa jirutti fuulduratti tarkaanfanna sababiinsaas gita giddugaleessaa cimaan yeroo hunda milkaa'ina ameerikaaf murteessaa akka ta'e waan beeknuuf gita giddugaleessaa sana ijaaruun galma murteessaa pirezidantummaa koo ta'a.
Kamaalaan seenaa isaanii duraanii kan yeroo haadha alangaa turanii tooftaa paartii isaanii kan kaadhimamaa paartii riippaabilikaanotaa doonaald tiraamp mana murtiitti yakkamaa ta'an waliin wal bira qabuun kan wal simu ta'uun ibsameera. Akkuma namoonni haasawaa dhageessisan kabiroo hedduun jedhan san galmee imaammata mirgaa garmalee Tiraamp waliin wal qabatee jiru ibsuudhaanis akeekkachiisan pirezidaantiin duraanii Tiraamp garuu kana ni haalu.
And we know what a second Trump term would look like. It's all laid out in Project 2025, written by his closest advisors.
Akkasumas Tiraampiif marsaan lammaffaan maal akka fakkaatu ni beekna. Hundisaa. piroojektii bara 2025 keessatti kan kaa'ame yoo ta'u gorsitoota isaa itti dhiyoo ta'aniin kan barreeffame walitti qabaansaa biyya keenya gara yeroo darbeetti kan deebisudha garuu ameerikaa nuti duubatti hin deebinu.
walga'ii sana keessatti hundi harka rukutaa ture alaa immoo guyyaa guyyaan hiriirri deeggartoota faalisxiin gaggeeffamaa ture mormiin kun ejjennoo haaris waraana gaazaa irratti qaban hin jijjiirre. Kamalaan barbaachisummaa eegumsaa fi gargaarsi faalisxinootaaf ta'u cimsanii ibsuudhaan nageenya Israa'el akka deeggaran irra deebi'uun mirkaneessan dhukaasni hatattamaan akka dhaabatuu fi karaa furmaataa isa mootummaan lama akka jiraatu gaafatan. Waa'een gaazaa dhimma deemokiraatonni irratti waliin galle keessaa tokkodha. Bakka bu'oota gara kuma afuriif dhibba torbaa ta'an keessaa dhibbi lamaaf torbaatamni Ameerikaan Israa'el hidhachiisuu akka dhaabdu gaafachuun mallatteessanii jiru. Haasaan Haaris uummataaf taasisan pireezidaant Joo Baayiden irraa deebi'anii filatamuu akka hin barbaanne erga beeksisanii ji'a tokko booda qofa ture.
Joe, I am filled with gratitude. Your record is extraordinary, as history will show, and your character is inspiring.
Joo galata guddaan guutameen jira. Galmeen kee kan addaa ta'e akkuma seenaan agarsiisu amalli kees kan nama kakaasuudha. Aniif daag siif jiiliin ni jaallanna bara baraan lamaan keessan galateeffan.
Haaris akka dubbatanitti Tiraamp daangaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoo daawwachuu fi sagantaa miidiyaa hawaasaa qopheessuun xiyyeeffannoo jiru gara ofiitti deeffachuuf yaalan garuu wanti quuqama bakka bu'ootaa laaffisee hin jiru bakka bu'aa Arizoonaa akka ta'an Daarel Beekman akka jedhanitti.
She's setting us up for the future, a future we've been waiting for, a future that really represents everybody.
Egereedhaaf nu qopheessitee jirti. Egeree nuti eegaa turre. Egeree dhuguma biyya kana keessatti nama hunda bakka bu'u. Falfalaan hamaan sun du'aa jiraachuu fi jireenya gaarii qabannee gara fuulduraatti tarkaanfachaa jirra jennee gammanneerra.
Saam Huudis bakka bu'aa Niiwuorkidha. Akkas jedhu.
Kamala explained exactly what's at stake for this country. Uh, we're all flying the American.
Kamalaan biyya kanaaf maaltu balaarra akka jiru sirriitti ibsiteetti. Hundi keenya alaabaa Ameerikaan boonaa jirra. Hundi keenya Yuunaayitid Isteets qabna. Kunis sababaa qaba. Sababiin isaas kun biyya kanaaf falmaa jirra waan ta'eefi.
Haaris cina dhaabbachuudhaan kan dorgoman Tiim Waals waltajjiitti ba'uudhaan waliin ta'anii walga'ii kana goolaban. Kunis filannoodhaaf guyyaan torbaatamii afur qofti lafa hafeetti.
Hayyee amma immoo gara gaanfa Afrikaatti deebinaa waldhabdee Itoophiyaadhaa fi Somaaliyaa gidduutti cimee deemaa jiru laaffisuudhaa fi biyyi Tarkii jaarsummaadhaan keessa seentee jirti. Gidduseensi Tarkii kun dhiibbaa isheen gaanfa Afrikaa keessatti qabdu guddachaa jiraachuu isaa kan agarsiisu akka ta'e dubbatu xiinxaltoonni. Waa'ee kanarratti gabaasni Dooriyaan Joonsiin Istaanbuul irraa qophaa'e akka itti isinii dhiyaataati waliin caqasnaa.
Ministirri dhimma alaa Tarkii Haakaan Fiidaan haasaan Somaaliyaanii fi Itoophiyaan ji'a kana keessa waldhabdee isaanii irratti taasisaniin haala gaariirra akka jiru ibsanii jiru. Waliigalteerra ga'uu hafanus. Muddamni Itoophiyaatii fi Somaaliyaa gidduu jiru kan hedduu ol ka'e ji'a amajjii darbe keessa erga Itoophiyaan kutaa Somaalilaandii isa Somaaliyaa irraa gargar bahee wajjiniin waliigaltee ulaa galaanaa taasiftee booda. Somaaliyaan waliigaltichi birmadummaa daangaa ishee kan sarbuudha jechuudhaan balaaleffatte. Akkaataa waliigaltee sanaan Itoophiyaan ulaa galaanaa kutaa Somaalilaandirraa argatti. Somaalilaand immoo akka biyyaatti beekamtii Itoophiyaarraa argatti. Noormaan Riikleefs dhimma siyaas-dachee yookaan jii'oopolitiksii irratti gorsaadha. Akkas jedhanii dhimma Itoophiyaatii fi Somaaliyaa kanarratti.
Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu qabdi. Sababaan guddinaan Afrikaa keessaa biyya lammaffaadha. Dinagdeen ishees ol ka'aa jira. Kanaafuu haala kamiinuu waliigalteen sun taasifamuu qaba. Garuu sababaa waliigaltee bara kana kutaa Somaalilaandii wajjin hin taasifteen kan ka'e salphaa ta'uu hin malu.
Yemmuu mariin tarkiidhaan qophaa'e kun dhuman argatiin kanatti torban kana keessa daandiin qilleensaa Itoophiyaa akka gara Somaaliyaatti hin balaliine taasisuudhaaf mootummaan Somaaliyaa dhaadatee jira. Kunis muddama dippiloomaasii isa haaraa ta'ee jira. Haa ta'u malee akka xiinxaltoonni jedhanitti. Akka biyya hidhata seena qabeessaa fi gadi fagoo ta'e qabdutti gareewwan lammanii walitti araarsuudhaaf tarkiin biyya haala gaariirra jirtudha. Elen Eyiriis Tippis Koliyogoluu Yuunivarsiitii Ankaaraa kutaa saayinsii hawaasaa keessatti Piroofeesara Qo'annoo Afrikaati. Akkana jetti.
Tarkiin magaalaa guddicha Somaaliyaa Moqdishoo keessatti embasii guddaa hundeessiteetti. bakka leenjii waraanaa guddaas hundeessiteetti haa ta'u malee tarkiin Itoophiyaa wajjin walitti dhufeenya bara dheeraa qabdi.
tarkiin akka daangaa galaana soomaaliyaa ittisuu irratti hirmaattuu fi keemikaala barbaachisaa haayidirookaarboonii jedhamu akka galaana daangaa soomaaliyaa keessa jiru keessaa barbaaddu waliigaltee tarkiidhaa fi soomaaliyaa wajjiniin irra gahame paarlamaan soomaaliyaa dhiheenya kana raggaasisee jira. tarkiin itoophiyaa keessatti investimentii gurguddaa irratti hirmaachaa jirti naannichi sarara daldala addunyaa irratti bakka barbaachisaa ta'uu isaatiin kan ka'e waldhabdee itoophiyaatii fi soomaaliyaa furuu keessatti ankaaraan galata dippiloomaasii caalaa waan biraa waan bal'aa ta'e hojjechuurra jirti dhimma kana irratti noormaan riikileefsi ammas waan jedhan qabu.
gaanfi afrikaa buufata waraanaa ameerikaa buufata waraanaa chaayinaa ta'uunsaa sababaa sanaafi jaapaanonni buufata mataa isaanii qabu bakka kanatti.
qabeenyi haayidirookaarbooniitii fi qonnaa naannoo sana keessa jiru ammayyuu irratti hin hojjetamne bu'uuraalee misoomaatii fi walitti dhiyaata yookaan neetwoorkii barbaada. karaa kanaan immoo yoo nageenyii fi tasgabbiin jiraate tarkiin gargaaruu dandeessi jedhani xiinxalaan kun itti dabaluudhaan haasaan itoophiyaatii fi soomaaliyaa gidduutti taasifamu ji'a fulbaanaa dhufu keessa itti fufa xiinxaltoonni akka jedhanitti milkaa'inni marii kanaa naannoo dorgommiin itti dabalaa dhufe kana keessatti dhiibbaan tarkiin qabdu guddachaa dhufuu isaa kan mul'isu ta'a. jedha gabaasni dooriyaan joonsiin voa'dhaa fi istaanbulirraa gabaaste.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromootiif qophiin keenya ittaanu qophii torbanii labata. kiing raagoo alii dhiyeenya kana appilikeeshinii sirboota afaan oromoo gurgurtaadhaaf dhiyeessu hojjetee jira seenaa muuziqaa afaan oromoo keessatti kan jalqabaati kan jedhame appilikeeshiniin kun sirboottan afaan oromoo dhaggeeffatootaaf akka fedhii isaaniitti kan dhiyeessudha galmoo daawiti dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba waliin haa caqasu.
dargaggoo kiingiraagoo alii ganna kudha ja'an darbanii fi hojii muuziqaa afaan oromoo keessa akka ture dubbata muuxannoo isaa keessattis qophii suur-sagalee muuziqaalee afaan oromoo hedduu hojjechuu kan dubbatu kiing keessumaa hojii siinimaatoogiraafii gulaallii viidiyootii fi daayirektiingii irratti bobba'uume kiing appilikeeshinii kuush riikardis jedhamu kan sirboota afaan oromoo kaffaltaadhaan dhaggeeffatootaaf dhiyeessuu kaayyeffate hojiirra oolchee jira.
uummata bira karaa salphaa ta'een geenyee akkamitti. Galii dabalataa artistiin argachuu danda'a. Muuziqaa tokkorraa galii haala kamiin argachuu danda'a. Karaa salphaa ta'een ammas uummata bira qaqqabaa jira karaa yuutuubiitiin. Garuu galiin inni artistiin argachaa jiru baay'ee xiqqaa waan ta'eef jiruu artistii jijjiiruu waan hin dandeenyeef kan akkamitti furuu dandeenya jennee yaadneeti ka'umsa kan nu ta'e kana.
Kuush Riikaardis appilikeeshiniin isaa kan dur weellistoonni mana muuziqaa deemuun muuziqaa isaanii gurguran hambisee dhaggeeffataa fi weellisaa walitti fidaa kan jedhu King hojii isaas erga jalqabee ganna lama guuteera jedha.
Akka biyya keenyatti immoo appilikeeshiniin kun otoo deeveloop ta'e rakkoo akkamii furuu danda'a jennee baagiraawundi histirii isaa qorachuu qabna turre erga kana qorachuutti kaane waggaa lameen ta'a appilikeeshiniin erga deeveloop ta'uu jalqabe immoo. wanti hunduu teeknikaala wanta ta'e erga xumuramee booda waggaa tokko keessatti kan deeveloop ta'e walumaa galatti piroosesiin isaa waggaa lama xumuree jira jechuudha. Beezik fiicharii irra jira kaffaltii hin qabu ammaaf muuziqaan ammatti gallachifne kun bakka baay'eetti kan jirudha. Yuutuub irras jira pilaatfoormii garaagaraa irras jira waan ta'eef isaas kaffalchiisuu hin dandeenyu waan ta'eef uummanni haala itti fayyadama isaa artiistiinis haala itti fayyadama isaa akka baruuf jenneeti beezik fiicharii jedhama amma kan gallachifame jechuudha.
gammachuu ahmed weellisaadha ganna kudha tokkoon darbanii fi hojii gulaallee suur sagalee muuziqaatii fi kaan keessatti hirmaachuu kan dubbatu gammachuun appilikeeshiniin akkanaa kun faayidaa inni qaba jedhe akkasiin ibsa.
kanneen akka appilikeeshiniiwwan amma haasaa jirru kunneen baay'ee murteessadha kan amma diviloopi ta'e kunis kan afaan biraatiinis jiru dabalatammoo kan addunyaa irratti beekaman isaan baay'ee murteessoodha jedheetiin yaadde maalidhaa fi yuutuub irratti galii natti argattu baay'ee xiqqaadha. isa biraati irrattis galiin akka argatu baay'ee xiqqaadha. Inni kun garuu qabatamaan weellisaas nama qindeesses namoota ogummaadhaan sirba sanarratti hirmaatan hundumaayyuu mirga abbummaa ni kennaa fi waan parsantii garagarallee haa ta'u malee hangi isaa gargar haa ta'u malee waan irraa fayyadamuu qaban ni fayyadamu jechuudha.
Artistoonni tokko tokko pilaatfoormiin kun yuutuubii fa'a akka itti fakkaatu jiru. This is not YouTube. YouTubiin karaa viidiyoo itti gallakkistudha malee muuziqaa kee oodiyoo gallakkistee kan galii itti argattu miti. Uummatatti bilisaan kennite yuutuubii jechuun uummatatti bilisaan kennite beeksisa achirraa hojjetamuun kan argattu jechuudha. Kanaafuu haala saniinis kan hubatan jiru jaluma jalaan hubannoo isaanii hubannoo nuti qabnu faana akka waliin deemu odeeffannoo walii jijjiiraa jiru garuu irra guddaa parsantiidhaan yoo ilaalle parsantii sagaltamaa ol baay'ee gammadanii jiru akkaataa walii hojjannu sanarrattiyyuu artistoota tokkoffaan ammayyuu kan walii galtee irra jirutu ta'a.
Sirriitti fayyada inuu dawaa ta'aaf jedheetii yaada dawaa ta'aaf dadhabinni isaanii even sirboonni hanga ammaatti gatii dhaban gatiis argachuu danda'u jedheetii yaada san jechuun garuu abbaan itti dhimmamee hojii isaa san. Kwaalitii barbaadamuun amma kwaalitii irratti baay'ee garaagarummaa qaba. Appilikeeshiniiwwan akkasii kunneen kwaalitii yuutuubii irratti maal irratti feetu kanaan qofaa miti. Kwaalitiin isallee baay'ee dabala. Arreenjimentiin ati hojjatte sirbi yeedaloon ati hojjatte kwaalitiin albamii kan kee itti qindaa'e sun hundi maatar godha hojii kana sirraa fudhachuudhaaf. Ati hojii gaarii hojjattu taanaan faayidaan ati barbaaddu sun yookiin kan ati barbaaddeen olitti argachuu ni dandeessa.
dargaggoo kiingiraagoon appilikeeshiniin kun pileestoorii irratti erga fe'amee ji'a lama darbuu appistoorii gubbaatti immoo hojjechuudhaa fi qophii irra jirra jedhee jira.
jalqaba rakkoo keenya rakkoo artistii oromoo furuudha kaayyoonsaa ispeeshaalii gama dhaqqabummaatiin gabaa addunyaa galii dabalataa galii itti fufiinsa qabu kireet gochuun koppiraayit oonorummaa isaanii koppiraayit seera koppiraayitii hordofanii artistoota keenya pirooteekt gochuu irratti. Kanarratti jabaatee fi aartiidhaan ravanuu yookiin galii dabalata itti fufsiisa qabu aartistoota keenyaaf akka argamsiisu erga godhe booda muuziqaa keenya cehee biyyoota biraatti dhiibbaa akka uumu dhaggeeffatamummaa guddaa akka qabu oromoon achi jiru akka nu dhaggeeffatuuf otoo hin ta'in warri bira warri afaan oromoo hin beekne muuziqaa keenya aadaa keenya jaalatee biitii keenya jaalatee akka dhaggeeffatu hojjechuudhaaf kaayyoon keenya.
dabalataan immoo baayogiraafiin artistoota keenyaatiin yoo osoo sarchi godhamee googil gootee argachuun nama rakkisaa waan akkas akkasii kana siireeslii ammarratti waan jaarraan kun barbaadu waan amma keessa jiru kana amma appilikeeshiniin kun akka oromootitti ka jalqabaa ta'uun seenadha garuu amma dura hojjetamuun hin danda'amu osoo jedhamee hin danda'amaayyuu so aktiif ta'uu dhabuu keenyan waan saniif hubannoo qabaachuu dhabuu keenyatu hanga ammaa nu tursiise amma immoo gaafa akkatti wanti akkasii uumamu namni sirritti waan sana aksas gochuu itti fayyadamuu maaliin jedhee laaluu bakka rakkatetti immoo gaafachuu waan akkasii kana osoo barree artiistonni immoo keessattuu baay'inaan waan akkasii kana. sirritti beekuu qabani.
Kingiraagoon ji'oota sadii keessatti mariin waa'ee appilikeeshinii kana ilaallate weellistoota dabalatee qaamolee muuziqaa Oromoo ilaalu guula ni gaggeeffama erga jedheen booda sana boodas albamiiwwan muuziqaa afaan Oromoo kaffaltiidhaan as gubbaatti gurguramu ni galu jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaarraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. pirasii walabaa irratti hundaa'a as sagalee ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. as sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
hayyee sagaleen ameerikaa qophiin afaan oromoo qophiirraaf qabu kanumaan raawwataa qophiidhaan keenya karaa saatilaayitiitiin sanbataa fi dilbata sinii darbanuu hin dagatina amma sagantaa keenya edilee gaafa wixataatiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bulaa.